kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. galgala galgala akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti sa'aatii lama walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin kan tamsaasu as magaalaa Waashingtan irraa amma jalqabeera akkam ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an nutikkuuf qaaduuti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dhiittaaleen mirga namoomaa. gaazaa yuukireen suudaanii fi itoophiyaa dabalatee naannoo addunyaa keessatti raawwataman seerri sadarkaa addunyaa cabuu isaa mul'isa jedhamuusaa humnoonni galaanarraa kan tarkii aangawoonni isaanii soomaaliyaa daawwachaa jiraachuu fi qophii torbanii kan ta'e dirree dimookiraasiitiin dhimma gabaasa sarbamiinsa mirga namoomaa itoophiyaa keessatti raawwatama jedhee ministeerri haja alaa yuunaayitid isteetsi baase isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. amma dabareen kan oduuti gara tujubee horaattan isin dabarsa.
akkam ooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujubee horaati. dhimmootii nageenya biyyoolessaa irratti mari'achuudhaan manni maree nageenya biyyaa ibsa baaseen itiyoophiyaa keessatti nageenya waariinsa qabu fiduuf hojii hojjetamaa jiran ilaalchisuudhaan ibsee jira kanneen keessaa rakkoo siyaasaa kana dura turan marii biyyoolessaan furuuf adeemsa jalqabame tuqeera yeroo ammaa koomishiniin marii biyyoolessaa naannolee kudhaniif bulchiinsa magaalaa lama keessatti aanaalee irraa hirmaattota marii sanarratti hirmaatan hojii adda baasuu xumuruusaa kan ibse yoo ta'u. Akkuma kanaan aanaalee 679 keessaa adeemsa marii sanaa irratti kan hirmaatan hanga ammaatti hirmaattota 12294 adda baafamaniiru jedhe. Torbanneen xiqqoo keessatti koomishinichi sadarkaa naannootti waltajjiiwwan marii geggeessuu ka jalqabu ta'us ibseera. Adeemsi marii sanaa dhiyeenya jalqabamuuf ka jiru ta'uu VOA'f ka mirkaneessan koomishinara olaanaa koomishina marii biyyoolessaa Itiyoophiyaa Proofeesar Masfin Araayaa. naannoo hirmaattonni adda baafaman naannoleef bulchiisaawwan magaalaa keessatti wal duraa duubaan marii geggeessamuuf hojiin ajandaa adda baasuu akka raawwatamu ibsaniiru finfinnee keessatti adeemsi kun torban lama keessatti ka jalqabu ta'uu mirkaneessanii jiran qaamolee walitti bu'iinsa hidhannoo keessa jiraniif gara marii biyyoolessaatti akka deebi'an irra deebi'uun waamicha akka taasisan koomishinarri olaanaan kun koomishinichi akka aangoo labsiin isaaf kennametti wabii nageenya isaaniif mirkanuu akka kennuuf. ibsaniiru biyya keessas ta'e biyya alaatii hidhattootaaf paartilee poolitikaa dabalatee adeemsa marii sanaa irratti qaamotii shakkii qaban waliin dubbachuuf qophii ta'uusaaf yaaliis gochaa akka jiru ta'uu dubbataniiru haa ta'u malee koomishinarichi hanga ammaatti qaamaan dhiyaatee kan isaan dubbise qaamni hidhate jira yoo ta'e gaaffii dhiyaateef amma kanaaf deebii kennuu kan hin barbaanne ta'uu VOA'f ibsaniiru. Itoophiyaatti kan argamu Embasiin Yuunaayitid Isteetsi har'a ibsa gabaabaa baaseen koomishinichi marii hunda hirmaachise taasisuuf waamicha inni dabarse ka deggeru ta'uu ibseera. Itti fufees marii ijaaraa geggeessuuf Itoophiyaadhaaf nagaaf tasgabbiin mala wayyawaadhaa jedha ibsi Embasicha biraa ba'e.
Dhaabbanni Peepfaar jedhamu kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsiin dhibee HIV AIDS irratti deebii hatattamaa kennuuf dhaabbateeru. Itoophiyaa bakkoota jeequmsoonni jiran keessatti xiyyeeffannoo kennuun akka hojjetu beeksise Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbatichaa Beenjaamin Kaasdaan ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti bakkoota walitti bu'iinsoonni jiran keessatti tatamsa inni dhukkuba HIV AIDS dabalaa jiraachuu himaniiru akka fakkeenyaattis naannoo Tigraay keessatti tatamsa inni isaa giddugaleessaan dhibbeentaa kudha shan ga'us himaniiru kunis. qorannoo taasifamee waraanni kaaba biyyattii keessa ture akka sababaatti ka'eera itoophiyaatti daarektera faawundeeshinii ittisa hiv aids heelzikeer jedhamu kan hoogganaa daarektera kan ta'an dooktar tasfaayee tafarraa jeequmsoonni biyyattii keessa jiran hojii ittisa vaayirasii hiv irratti hojjetaman danqaniiru jedhaniiru ministeerri fayyaa itoophiyaas gama isaan rakkoo maallaqaa fi isa waliin kan wal qabataniin biyyattii keessatti hir'inni koondoomii mul'achuu fi kanneen biroos dhukkubichi akka tatamsa'u taasiseera jedheera jechuun finfinneerraa gabra mikaa'el gabra madiintu gabaase gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo soomaaliyaan humnootii galaanaa turkii biyya ishee daawwatan yeroo simattutti aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa sirna kanarratti argamaniiru tujubeen dabalataan nutti himti.
kibxata jechuun ebla 23 soomaaliyaan garee humna galaanaa turkii gara buufata doonii magaalaa guddoo ishee maqdishootti simattee sirna aangawoota mootummaaf waraanaatiin qophaa'een kabajjee jirti daawwannaan humnoota turkii kun kan geggeeffame erga turkii fi soomaaliyaan waliigaltee ittisaaf tumsa dinagdee mallatteessanii ji'a lama booda sagantaa kanarratti pireezidantiin soomaaliyaa hasan sheek mohammediif aangawoonni mootummaa olaanoo biroo dabalatee ministeerri ittisa biyyattii abdulqaadir mohammad nuur argamaniiru turkiin waggoota darban keessa michuu dhiyoo mootummaa soomaaliyaa taatee jirti ankaraan manneen barnootaa hospitaalotaaf bu'uuraalee misoomaa ijaaruudhaan lammiilee soomaaliyaa turkiitti akka barataniif iskoolaarshiippii yookaan carraa barnootaa tolaa kenniteefii jirti. bara 2017 turkiin buufata waraanaa ishee guddicha biyya alaa keessaa moqadishootti banteetti. itti dabaluudhaanis waraanaaf poolisoota soomaaliyaaf leenjii kenniti ajajaan humna galaanaa turkii seerkaan doogaan akka jedhanitti waliigalteen jalqaba waggaa kanaa mallattaa'e humna galaanaa soomaaliyaa deebisanii ijaaruu akka deggeran kan isaan dandeessisu yoo ta'u naannoo galaana soomaaliyaa keessatti sochii seeraan alaa ittisuuf gargaarsa kan taasisu ta'uu ibsaniiru aangawoonni biyya keessaaf sadarkaa addunyaa akka yaadanitti shiftummaan galaanarraa rakkoo guddaa ta'uu mala.
oduu keenya isa biraatiin immoo dhiittaaleen mirga namaa gaazaa yuukireen sudaanii fi itiyoophiyaa dabalate naannoo addunyaa keessatti raawwataman seerri sadarkaa addunyaa cabuu isaa mul'isa jechuun amnesty intarnaashinaal gabaase.
seerri sadarkaa addunyaa gaazaaf yuukireen keessatti ifaa ifatti cabsamuun walitti bu'iinsi humnootii hidhatanii heddummachaa adeemu sudaan itiyoophiyaaf maayinamaar keessatti dhiittaan mirga namaa hamaan hammaachaa jira jechuudhaan amnestii intarnaashinaal gabaasasaa kan waggaa roobee har'aa baaseen akeekkachiiseera gareen mirga namaa kun akka ibsetti yuunaayitid isteets raashaa fi chaayinaa dabalatee mootummoonni humna guddaa qaban seeraaf dudhaalee sadarkaa addunyaa labsii mirgoota namoomaa addunyaa keessatti tumaman tuffachuudhaan lammiileen nagaa naannoo walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan gatii olaanaa akka baasan taasiseera. barreessituu gameettiin amnestii agnes kalamaa haalli sirna sadarkaa addunyaa cabsuu waggaa darbe keessatti mul'ate kan kanaan dura hin argamne jedhan israa'el seera sadarkaa addunyaa ifatti tuffachuun ishee michoonni ishee dhiigi namoota siiviilii haala ibsamuu hin dandeenyeen gaazaa keessatti innaa dhangala'u dhaabsisuu dhabuu isaaniitiin daraan hammaateeraa jedhan gabaasi kun yuunaayitid isteets dhiittaa mirga namaa israa'el raawwatte balaaleffachuu dhabuuf. aangoo sagalee viitoo qabdutti fayyadamuun ishee golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa murtee dhukaasa dhaabuu ka gaazaa keessaa laamshessuusaaf akkasumas weerara raashiyaan yuukireen keessatti itti fuftee jirtu gabaasa kun ibseera. chaayinaan humnoota waraanaa maayinamaar keessaa hidhachiisuuf akkaataa beejiing sabxiqqaalee uyguur itti qabdurratti qorannoo akka hin geggeessamne ittisuu ishee gabaasichi tuqeera. amnestiin biyyoota 155 keessa akka jiru haala qabiyyee mirga namaa irratti gamaagama geggeesse ka tarreesse gabaasichi bara 2023 keessa mirga dubartootaaf qixxummaa saalaa ilaalchisee mormiin jiru dabaluu isaallee tuqeera iraan keessatti hiriira mormii dubartootaa haala suukanneessaan ukkaamsu afgaanistaan keessatti taalibaan dubartoonni uummatatti akka hin mul'anne ugguruuf karoorfachuuf. yuunaayitid isteetsiif poolaand keessatti ulfa ofirraa baasuun seeraan akka ugguramu ka jedhu gabaasichi tarreesseera gareeleen mirga namaa teeknooloojii haaraan yoo hin to'atamne balaa inni qabu tuquudhaan teeknooloojiin namtolchee yookaan aartifishaal intaalijansiif meeshaaleen nama hordofuuf tolfaman hedduun walitti bu'iinsa akka hammaatu mirgi namaa dhiitamuuf walabummaan akka dhabamu. dubbii kakaasuu irratti bobba'uu waan danda'aniif qorannaan hin geggeeffamu taanaan yaaddoo guddaadha jechuudhaan akeekkachiiseera barreessituu olaantuun amnestii agnes kalamaa teeknooloojiin to'annoo ala ta'e loogii odeeffannoo dogoggoraaf addaan qoodamiinsaaf meeshaa ta'uu mala jedhan.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo sammuu namtolchee yookaan artifishaal intelijensi jireenya siyaasaa yuunaayitid isteetsi maallaqa walitti qabuu irraa kaasee hanga beeksisa duula filannootti marsee jira. seera tumtoonni hangi tokko filannoo pirezidaantii bara kanaa irratti qabiyyee maddisiisuu fayyadamuun waan dhugaa ta'e irratti amantaa filattoota balaadhaaf saaxilu waan ta'eef haala gaariin gochuuf yaalaa jiru gabaasa iskaatistern erge jaallanneen haala itti aanuuf dhiyeessiti.
hanga ammaatti duula pirezidaantummaa kana keessatti hojiin sammuu namtolchee filannoo marsaa duraa niiw hamshaayir irratti baay'ee kan mul'ate yoo ta'u. filattoonni kumaantamaan lakkaa'aman sagalee joo baayidaniin akkeeffame kan filannoof sagalee hin laatinaa jedhee itti himu bilbilarraan argataniiru.
kibxata kana sagaleen kennamu riippablikaanonni doonaald tiraamp irra deebi'anii filachuuf carraaqii taasisan qofa hojiirra oolchuu dandeessisa.
Sagaleen sobaa kun kan hojjetame falfalaa Luuziyaanaa Pool Kaarpenteriin baasii doolaara dhibba tokkoof shantamaan ture.
If anybody is looking for some kind of um, flag, not a false flag, but like a flag, a game play flag where something bad happens.
Namni alaabaa gosa tokko barbaadu yoo jiraate alaabaa sobaa hin taane garuu akka alaabaa. akka alaabaa tapha bakka wanti hamaan itti raawwatamu kan barbaadu yoo jiraate ani alaabaa sanadha.
Senatar Riichaard Bulumental akka jedhanitti alaabaa biraa eeguuf yeroon hin jiru.
Disinformation and deepfakes are about to descend on the American public. The form of their.
Odeeffannoon sobaa fi gadi fagoo ta'e uummata Ameerikaa irratti gadi bu'uuf jedha. Bifi dhufaatii isaanii beeksisa siyaasaa fi odeeffannoo sobaa biroo kan sammuu namtolcheetiin tolfamudha. Dimookiraasii keenya irratti balaan ifa ta'ee fi yeroo ammaa jiru ni jira.
Filannoo kana laalchisee torban darbe dhaddacha koree haqaa kan seenataa hojii sammuu namtolchee irratti gaggeeffame irratti seenatar Joosh Haawle yeroon tarkaanfii itti fudhatan ammaa jedhaniiru.
The dangers of this technology without guardrails and without safety features are becoming painfully, painfully apparent. And I think the question now is.
Balaan teeknooloojii kanaa eegduu tokko malee fi meeshaalee of eeggannoo nageenyaa tokko malee haala nama dhukkubsuun mul'achaa jira. Akkan yaadutti gaaffiin amma jirus balaa haga tokko yeroo uumamuu callifnee ilaaluu qabnaadha.
Bilbila isaa akka Niw Haamshaayir keessatti bilbilamaa ture adda baasuun duraanuu ni danda'amaa akka jedhan ogeessi waa'ee sagalee namtolchee uumuu Zohaayib Ahmed akka jedhanitti.
We believe that AI watermarking technology is readily available solution that can.
Teknooloojiidhaan mallattoo addaa hojii namtolchee irraa ka'uun furmaata salphaatti argamuu fi duraanuu qulqullina qabiyyee sagalee sakatta'uu danda'u ta'uusaa. ni amanna.
Teknooloojiin kun hojiirra oolaa waan jiruuf wanti hanqate dambii yookaan qajeelfama baasuudhaa jedhan abbootii qabeenyaa waan dogoggorsaa sobaan hojjetame faana dhahan keessaa tokko Ben Kolman.
There's a really nice framework in both national and also state level regulations in space. When you upload something on.
Dambiiwwan sadarkaa biyyoolessaaf akkasumas kutaalee keessatti bu'uura dhugumaan bareedaa ta'etu jira. Yeroo waan tokko fakkeenyaaf yuutiyuub irratti ol ka'an waan muraasa sakatta'aa jira. Hokkarri jiraachuusaa sakatta'uudha. Fakkiiwwan daa'imman umriin isaanii hin geenye fakkeeffame sakatta'uudha. Sirba Direek Saharaa ol ka'aa yookiin fe'aa jirtu? Sunis sababaa dambii to'annaani. Kunis sakatta'iinsa biraa ta'uu danda'a.
Komishinni filannoo federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi seera beeksisaa keessatti. sammuu namtolcheen fayyadamuun kanneen sagalee kennan itti yaadanii goowwomsuu kan dhorkuusa jedhu ilaalaa jira. Misriin imaalaa Niw Haamshaayir Deevid Skaalan koree seenataaf akka himanitti waan sammuu namtolchee kanneen uumamaan akka waamicha sobaa Baayidiniin fakkeeffame sanaa ofirratti amantaa filattootaa balaadhaaf saaxilaa jedhu.
The most fundamental important thing that I perceive in my role as Secretary of State is to make sure.
Gaafatama dhimma alaa ta'uu koo keessatti ga'een koo kan bu'uuraa fi barbaachisaan ani hubadhu filannoo tokko akka hin jeeqamne filattoonni haala sadarkaa olaanaa ta'een haqa qabeessaa fi sirriitti akka gaggeeffamu akka amananii fi beekan mirkaneessuudha. Sana yoo dhaabne immoo deeffachuudhaaf baay'ee baay'ee ulfaataa ta'a.
New Hampshire keessatti seera tumtoonni beeksisni siyaasaa filannoo dura guyyaa sagaltama hafe keessatti sagalee, suuraa dhaabbataa fi viidiyoo jechoonni qopheessan teeknooloojii sammuu namtolcheen kan to'atame yookaan kan uumame ta'uusaa fi haasaa yookaan gocha dogoggorfame ta'uu kan agarsiisu yoo ta'e akka ibsan gaafachuuf hojjetaa jiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa sin galateeffannaa amma immoo dabareen kan qophii torbaniiti dirree dimokiraasii. Ministeerri Haajaa alaa Yuunaayitid Isteets gabaasa qabiinsa mirga namoomaa biyyoota addunyaa kaleessa eebila 23 bara 2024 baaseen Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa hamaan bara 2023 keessa raawwatu ifoomseera. Waa'ee gabaasa kanaa kan ilaaleen namoota mirga namoomaa irratti hojjetan affeeruun gaafanneera. Haalattaanuun dhiyaataa nu waliin tura. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets gabaasa haala qabiinsa mirga namoomaa kan biyyoota dhibba lama keessa jiru kan waggaa jechuunis bara 2023 darbe kana keessaa kan ilaaleen guyyaa kaleessaa ifoomseera. Gabaasichi Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti sarbama mirga namoomaa hamaatu raawwatamaa jedhee kan Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun gabaasota maddoota amanamoo irraa sassaabamaniin ajjechaa seeraan alaa. kan ajjechaa jumulaa dabalatee humnaan buqqisuu manneen hidhaa keessatti reebicha qaamaa irratti raawwachuun miidhaa irraan ga'u yookaan garaa jabummaa namummaa hin qabne adabbii mootummaan raawwatamuu jedheera bakkoota walitti bu'iinsoonni jiran keessatti jeequmsoota saala irratti hundaa'an namoota nagaa irratti qaamolee mootummaan raawwatamu kan jedhe gabaasichi namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniin hidhamuu fi humnaan butamuu. yaada ofii bilisaan ibsachuu kan daangessee fi sababa malee gaazexeessitoota hidhuu kan jedhu keessatti argama. malaammaltummaan mootummaa hamaa jiraachuu akkasumas dhaabbileen mirga namoomaa biyya keessaa fi idil addunyaa irratti daangaa kaa'u yookaan rakkisu namoonni sanyii isaanii giddu galeessa godhachuun qe'ee isaaniirraa buqqifamu naannolee oromiyaa fi amaaraa keessatti namoota nagaa irratti ajjechaawwan qaamolee hidhataniin illee akka raawwatamu gabaaseera. gabaasni haala qabiinsa mirga namoomaa itiyoophiyaa keessaa ilaalchisuun ministeerri haajaa alaa yuunaayitid isteets baase kan bara 2023 kun rakkoo sarbama mirga namoomaa itiyoophiyaa keessa jira jedhame hagam ibseeraa jechuun kaanaadaarraa daayirektara liigii mirga namoomaa gaanfa afriikaa kan ta'an obbo gaarumaa waaqasaaf gaaffiin dhiyeesseef yommuu deebisan.
Rakkina Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti amma ibseera kan jennu ibseera amma danda'amu. Hunduma miti dhugaa dubbachuu fi rakkinni achi jiru kanaa oliidha jireenya amanaanii.
Dhaabbata Ollaa jedhamuun beekamu kan mirga namoomaa irratti hojjetu teessoo isaa as Yuunaayitid Isteets godhatetti daayirikteera kan taate seenaa jimjimoo gabaasichi isa yeroo kaaniirra fooyyee qaba. Keessumaa rakkoolee sarbama mirga namoomaa naannoo Oromiyaa keessa jiran hanga tokko baaseera. Garuu immoo ga'aa mitii jechuun ibsiti.
Wanna na gammachiise keessaa jalqabumaan dubbadhee jedhee extensive riippoortii asiin dura waggoottan hedduu Ameerikaan baaste keessaa riippoortiin kun extremely bal'inaan rakkoo Oromiyaa keessa jiru tutuqee jira. Riippoortichi suuraan inni kaasee namatti mul'isu rakkoo guddaa biisan keessa akka jiru. warri mootummaa irra jiru aangoo harkaa qabu from false disappearance nama buttaadhaani manadhaa keessatti ammoo rakkoo adda addaa namarra geessu extra judiciary kan jedhani qajee qawween kan nama ajjeesan waan tokko malee waa hedduu barreessee jiraan akka ilaalcha biyyatti riippoortiin kun obviously riippoortiin state department extensively research waan ta'e. Kana garuu bal'inaan waa'ee Oromiyaa irratti inklusiivii godhannatti fakkaata. More than ever plus gahaa otoo hin ta'in kan duriirra baay'ee wayyaadha jedhee ilaala.
Itti dabaluunis naannoo Oromiyaa keessatti dhaaboliin mirga namoomaa irratti hojjetan bal'inaan dhabamuun rakkoon bal'aan jiru akka hin mul'anne taasiseeraa jetti seenaan.
So riippoortii waggoottan sadan dabree keessattuu haga jijjiiramaan booda yoo ilaallee jenne riippoortiin kun akkuma duratti siin jedhe harka hedduudhaan irra deddeebi'eetiin Oromiyaa keessa buttaarraa jalqabee nama buttaa waa tokko malee security force nama fudhatanii akkasumas ammoo mana hidhaa keessatti waggoota hedduu.
hedduudhaan fakkeenyaa fi warra abaa'oo keessa jiru kan riippoortii Human Rights Watch-iin baasee olaalta jedhee. Hanguma murtiin murtaa'ee haa bahan jedhaniin booda seekiriitii foorsii achitti nama hambisanii mana hidhaarraa mana hidhaa biratti looyara otoo hin kenniniif maatiin jiraatu quban qabaatanii. Akkasumas mana hidhaa keessatti tortorii adda addaa akka godhan bal'inaan kabar godhee jira. Riippoortota akka nama jala deemee jiru tokkotti olaalee jedhee baay'ee gaariidhaan jedha. Garuu gaafatti gaafattee fi gahaadha kan jedhu of koorsi itti iyyuu dhiyaatuu hin danda'u. Wanni guddaan rakkoon Oromiyaa keessatti dhaabni gahaan rakkoo uummata Oromoo yookiin Oromiyaa keessa deemaa jiru kabar godhaa jiru hin jiru. Riippoortota irratti olaaltee jettee. Human Rights Itoophiyaa Human Rights Commissionii amiin harka guddaa ammallee noorzimatti fookas godhee jira. Garuu relatiivlii wayyaahee jira. Akkuma DRL kanaa fi State Department Report kanaa fi kan Itoophiyaa Human Rights Commissionii Report jalaallee Juuma Dabree kana baasan keessatti olaattee relatiivliis improovementii gaarii qaba garuu gahaa jedhee hin ilaalu.
Ministirri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets gabaasa haala qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisuun waggaa waggaan baasa. Inni bara kanaa kan Itoophiyaa ilaalchisuun walumaa galatti maal namatti agarsiisaa jechuun gaaffiin obbo Gaarumaaf dhiyeesseef yommuu deebisan.
Walumaa galatti Oromiyaa keessatti kan ta'aa jiru wanti asirratti mul'ate baay'istee xiqqoodha. Maaliif kilillee waan nuti argaa jirru kan ta'aa ture maqaa irra caalaa waggaa shanan ja'an darban kana jechaa mootummaan Dooktar Abiyyi Ahmed aangoo qabatee jechaa. Kanaa olittidha ture kan ta'u qabu gadi fageenyaan yoo deemame kana caalaa akka ta'aa jiru mana naannoo Oromiyaa qofaa otoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti duuchaaf jechaadha walumaa galatti rakkin jiru rakkinaa dubbachuu hin danda'amne.
Gabaasni gama Yuunaayitid Isteetsiin haala qabiinsa mirga namoomaa ilaalchisuu kan bara kuma lamaaf digdamii sadii ba'e kun akkuma jirutti ta'e kana booda dhiibbaa akkamii taasisuuf jiru kan jedhuuf seenaa jinjimoo akkas jetti.
Wanti dhufuuf deemu mootummaan Ameerikaas ta'ee mootummoota addunyaa jechuudha. Yeroo mootummaa Itoophiyaa wajjin gadi taa'anii ilaalan gadi taa'anii mari'atanii waa'ee ikoonomik divelopmentii ta'ee waa'ee kilaayimet cheenjii ta'ee akkasumas immoo waa'ee mirga namaarraa taa'anii yogguu haasa'anii riippoortiin akkanaa kun akka fakkiitti achi dhufeetiin badii mootummaan kun qabu badii bulchiinsi aangoo irra jiru kun harki isaa maal fakkaataa gochaa mirga namaarratti maal fakkaataa kamii fi divelopmentii irratti akkuma namni baay'een beeku. Biyyi Itoophiyaa tuni kadhaa guddaa keessa jirti. IMF fi World Bank wajjiin akka mallaqni gadhiifamu jechuudha. Riippoortiin kuni mallaqni kun gadhiifamiinsa isaa irratti impaakti guddaa qaba jechuudha.
Gabaasni ministirri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets haala qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuun kan bara kuma lamaaf digdamii sadii baase gabaasa waraqaa fuula jaatamii saddeet qabu yommuu ta'u akka addunyaattis biyya sarbamiinsi mirga namoomaa keessatti raawwatamaa jiru keessaa. Tokko ta'uu ifoomseera keessummoota koo seenaa jinjimoo fi obbo Gaarumaa Waaqasaa guddaan galateeffadha.
Hayyee gabaasni keenyatti immoo gara Sudaan nu geessaa eebila 15 bara 2023 waggaa darbe walwaraansi Sudaan keessaa erga jalqabe amma. waggaa tokko lakkoofsiseera waldhabdeen kun dhuma akka hin qabne xiinxaltoonni dursanii kan akeekan yommuu ta'u adaduma yeroon isaa dheerachaa deemeenis sudaan bakka gareewwan shororkeessummaa itti wal horan ta'uuf carraa guddaa taatis kanneen jedhanis jiru gabaasa heenarii wiilkins sagalee ameerikaaf ergeeru bafiqaaduu morodaa haalattaanuun dhiyeessa.
walwaraansi sudaanii garee humna waraanaa sudaanii fi. garee humna dafee qaqqabaa waraana addaa yookiin rsf jedhamee beekamu gidduutti jalqabame guyyaa jalqabaatii kaasee magaalota lakkuu biyyattii kaartuumii fi hundurumaaniin miidhee jira namoota miiliyoonatti lakkaawamanu magaalota kana keessaa sababa wal waraansaatiin baqatanii ba'anii jiru hammi tokko immoo magaalota kana keessatti hafanii jiru warreen hafan keessaa hammi tokko fala ittiin jireenyaa biroo waan hin qabneef bakka kamiinuu waan deemuu hin dandeenyeef. warreen biroo immoo namoottan achitti hafanii gargaaruudhaaf kan achi turanidha mo'eemen ahmed abbaasi namoottan hospitaala hundurumaan keessa hojjetanuu fi hin baanu jedhanii hafan warreen tola ooltummaadhaan namoottan gargaaran keessaa isa tokko sababa achitti hafee fi akkas jedhee ibsee jira.
keessattuu yeroo isaan deeggarsa kootti hirkatanii jiran isaan dhiisuu hin danda'u haala kanaan namoonni dhuunfaa miidhaman wantoota barbaachisoo kanneen akka nyaataa bakka jireenyaa fi kunuunsa fayyaa akka argatan mirkaneeffanna dhiisanii bahuun warra rakkataniif haala kana ni hammeessa.
namni kun haalli hospitaalicha keessa jiru akka garmalee rakkisaa ta'ee dubbate qorichi fi dhiyeessiin adda addaa akkasumas hanqinni nageenyaa akka jiruudha kan dubbate. dhukaasaa fi haleellaa xiyyaaraa walirraa hin cinnee fi akka saaxilamoo ta'eedha kan dabalee dubbate gareewwan gargaarsa namoomaatii fi gaazexeessoonni bakka biroo sudaan keessa jiranuu seenuu hin danda'an magaala kaartuum keessa garuu amma tokko seenuu danda'aniiru isaan magaala kaartuumiin seenuu danda'an akka arguu danda'anitti. hubannaan addunyaan waa'ee sudaan irratti qabu ammami akka dadhabaa ta'eedha oduu gabaastonnii fi dippilamaatonni yemmuu waa'ee walwaraansa sudaanii ibsanu addunyaa irratti walwaraansa dagatame jedhanii waamaa jiru erga walwaraansi jalqabame amma ammaatti namoottan kuma kudha jaata'an du'anii kanneen miiliyoonii saddeetii fi qabxii jaata'an immoo fedhii isaanii malee jireenya isaanii irraa buqqa'anii jiru gareewwan lamman walwaraansa dhaabanii akka gara mariitti deebi'anii addunyaan akka dhiibbaa gochuu qabu dubbatu xiinxaltoonni garuu dhiyeenya kana keessa ta'uu danda'uusaa nam margaa jiru hin jiru dhaabbata wiirtuu qo'annoo tarsiimootii fi addunyaatti sagantaa dhimma afrikaa irraa kaameeruun haadisanii waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Wanti nama gaddisiisu waldhabdeen kun yeroo ammaa kana furmaata addaa gosa kamiifuu akka mijataa ta'etti ni ilaalu gareen lachuu yookaan injifachuu danda'a yookaan immoo injifachuu qabna jedhanii yaadu amma humnoonni alaa meeshaadhaa fi odeeffannoo kennuufii itti fufanitti waraansa kana itti fufuu danda'u.
Hooggantoonni gareewwan lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. haala dimokuraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu ammas taanaan kan walwaraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota sudaan qofa haa ta'u malee mo'immed ahmed abbaasii akka jedhanitti sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'eedha.
dargaggoota aarii hundaa qaban hunda harkaa qabantu jiru walqoqqoodiinsa gosaa qabu akkasumas seeneffama qabu bakka tokkotti waraanni haqaa tokko taasifamaa jira.
Hooggantoonni gareewwan lammanii wal waraanaa jiranii uummata Sudaan harka caalaa biratti fudhataman qaban. Haala dimokuraatawaa ta'een filatamanii hin beekanu. Ammas taanaan kan wal waraansa kana irratti dhiibbaa gochuu danda'an siviilota Sudaan qofa. Haa ta'u malee mo'immed Ahmed Abbaasii akka jedhanitti Sudaanii fi gargaarsii fi keessa seensii humnoottan alaa waan barbaachisaa ta'eedha.
dhimma rakkoo sudaan kanaaf gargaarsi addunyaa garmalee nu barbaachisa hubannoo waa'ee gidiraa fi gaaga'ama kanaa guddachuu qaba.
yemmuu wal waraansi sudaan kun waggaa tokko guutee jiru kanatti ammayyuu gargaarsi biyya alaa kana jedhamee himamu mul'achaa akka hin jirre ibsa gabaasni heenarii wiilkinsii vo'eedhaaf qopheesse kun.
yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti. yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffanna qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii voa afaan oromoo daakam miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii x yookaan kan duraan tiwiitar jedhameetiin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa aan nutukuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii. gulaalaan suur sagalee girmaa daggafaa fi siisaa ishannaa fi tigisti gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun piroodiisarri keenya eeliyaas asmaaree ogeessota istuudiyoo waliin ta'uun isin keessummeessaa turre halkan gaarii.